Iri ni ijwi ry'Amerika. radiyo ijwi ry'Amerika itangira ibiganiro byayo by'iki gitondo mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Kuri mikoro hano i Washington DC muri kumwe na Eugenie Mukankusi. Inshuti zacu bavandimwe mwaramutse neza. Ikaze ku ijwi ry'Amerika. Ubu ni saa kumi n'imwe n'igice ku isaha i Kigali mu Rwanda n'i Bujumbura mu Burundi.
jewe sinakwinjira cyane muri ivyo o vy'uko yaje gukora ataruhusha canke yuko yaje eh, yuko yoba ariko asuma urusaku ivyo o nico amatohoza ariko araba nico azokwerekana uwo ni richard igira amahoro wo muri komisiyo y'itangazamakuru mu burundi avuga ku kibazo cy'umunyamakuru w'umunyarwanda ufungiye i muyinga mu burundi iyi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye turazigarukaho ku buryo burambuye mu kanya mbere yaho ariko ni umwanya w'amakuru yo hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mugezwaho na mugenzi wacu thomas kamirindi thomas bwakeye neza uramutse neza eugenie namwe muteze amatwi ijwi ry'amerika mwabonye imana ikingura abakuru b'ibihugu bine nigeria chad niger na benin na minisitiri w'ingabo wa cameroon baraye bakoreye inama mu murwa mukuru wa nigeria abuja ku kibazo cya boko haram chad niger na cameroon batanze ingabo zo gufasha nigeria kuyirwanya perezida muhammadu buhari wa nigeria yasabye ko igihugu cye gikwiye kuyobora ibikorwa bya gisirikare byose by'umutwe w'ingabo umwe uhuriweho n'ibi bihugu byo- byose uko ari bi- bine yasobanuye ko bikwiye kubera ko nigeria ariyo izatanga abasirikare benshi kandi n'imirwano igomba kubera ku butaka bwayo igitekerezo cya mbere cyari uko buri gihugu cyagombaga gutanga umugaba mukuru buri mezi atandatu ariko kuri perezida Muha- muhammadu buhari ntibyatanga umusaruro na gato perezida wa nigeria yatangaje kandi ko azatanga amadolari miliyoni ijana mu ngengo y'imari y'umutwe w'ingabo mpuzamahanga wo kurwanya boko haramu imishyikirano hagati ya irani n'ibihugu bitandatu by'ibihangange yaba yarinjiwemo na bamaneko bakoresha interineti ubusuwisi na otirishiya batangi- batangaje ko batangiye kubikoraho anketi iyo mishyikirano ikunze kubera muri ibi bihugu bibiri no mu budage ubusuwisi buvuga ko bufite igihugu bukeka ariko bwirinze kukivuga ku mugaragaro imishyikirano ya irani n'ubwongereza ubushinwa ubufaransa ubudage uburusiya na leta zunze ubumwe za amerika iteganijwe kugera ku masezerano ya burundu ku itariki ya mirongo itatu y'uku kwezi hano muri leta zunze ubumwe za amerika abavandimwe babiri bafite ubwenegihugu ariko bakomoka muri pakisitani baraye bakatiwe ibihano byo gufungwa biremereye reyes kazi w'imyaka makumyabiri n'ibiri y'amavuko yahawe imyaka mirongo itatu n'itanu naho mukuru we sheheriyar kazi ufite imyaka mirongo itatu n'ibiri y'amavuko azafungwa imyaka makumyabiri urukiko rwabahamije ibyaha kandi nabo bemera by'iterabwoba batawe muri yombi mu bihumbi bibiri na cumi na kabiri bashaka guturitsa ibisasu mu mujyi wa new york hano rero muri leta zunze ubumwe za amerika naho undi musore w'umunyamerika witwa ali shukuri amina yaraye yemeye yemereye urukiko ibyaha bijyanye no gushakira inkunga y'ibikoresho n'amafaranga umutwe wa leta islamic ashobora guhabwa igihano cyo gufungwa kigera ku myaka cumi n'itanu amina we afite imyaka cumi n'irindwi y'amavuko yonyine umupira w'amaguru igikombe cy'isi cya karindwi mu cyiciro cy'abagore muri canada tayilande yaraye itsinze cote d'ivoire ibitego bitatu kuri bibiri cote d'ivoire rero iratera intambwe isohoka mu irushanwa kuko mu mukino wa mbere ku cyumweru cote d'ivoire yari yatsinzwe n'ubudage ibitego icumi ku busa uyu munsi nigeria irakina na australia cameroon irahura n'ubuyapani mu mikino yabo ya mbere nigeria yanganije na suwede bitatu kuri bitatu naho cameroon yatsinze equateur bitandatu ku busa cameroon cote d'ivoire na nigeria nibyo bihugu bitatu bihagarariye afurika muri iki gikombe cy'isi cya karindwi cy'abagore kirimo kibera muri canada umukino wa nyuma uzaba kuri- ku itariki ya gatanu y'ukwezi gutaha ndabashimiye
thomas urakoze kuri aya makuru inshuti zacu muracyumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda turi no kuri interinete kuri radiyo yacu voa akadomo komu amakuru tuyatangirire mu burundi umushinjacyaha mukuru wa repubulika y'u burundi yaraye afashe icyemezo cyo gufungura ikigo cy'abanyamakuru cyari cyafunzwe kuva ku itariki makumyabiri na zirindwi z'ukwezi kwa kane ariko abanyamakuru b'amaradiyo yatewe n'abantu bataramenyekana nta burenganzira bafite bwo gukoza ikirenge muri icyo kigo ni inkuru ya mugenzi wacu diane ninahazwe bimwe mu by'ubushikiranganje bw'umutekano bwagiriza abamenyesha makuru b'abarundi na mpuzamakungu muri bino bihe vya politiki Burundi burimwo nuko inyuma y'imyerekano igamije kwiyamiriza ikiringo ca gatatu c'umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza Pyankurikiye avugira igipolisi c'u Burundi ni ibinyamakuru bimwe bimwe na cane cane ibi binyamakuru mpuzamakungu nta wuzi yuko ari kugira ngo akazi kabo kabandanye canke ko baba bafise uruhara rwo gukorana n'abo bantu ariko vyose bizotinda bimenyekana ntaworinda kudoma kuri urutoke nimwabishaka nkejo murashobora kuyicisha murarya amakarite yahora aberamwo iyo migumuko muzovyibonera n'amaso yanyu ni ukuvuga ibyo turiko turavuga n'ivyo ipolisi kibona ku rubuga kuko niyo kiri inoso muhozi umwe mu bayobozi b'amaradiyo yigenga asigaye atarahunga igihugu akongera agatwara urwego rwo guhanurana hagati y'abamenyeshamakuru ati ivyo abamenyeshamakuru bagirizwa ntibigira ifatiro umuntu avuga ngo abantu baraja mw'ibarabara kugira biyereka abamenyeshamakuru gusa abo bantu baja mw'ibarabara kuraswa kurya bara baraswa guterwa lacrimogene kurya baterwa lacrimogene kunyuruzwa kurya banyuruzwa bakaja gutotezwa bamwe bagapfa abandi bagatabwa mu vuto bamugajwe ariko uyo muntu yoja kubigira gusa kugira amezereza abanyamesha makuru n'uwahera iyo uvuze biriya bintu bavuze uba uriko urabwira isi kuri umuntu atari muri iyi si abandi bantu barimwo nicyo uriko uravuga nta kindi kivamo uvuze ngo abamenyesha amakuru bose bo mu isi bariko bararwanya leta yo mu Burundi uba uriko uravuga kuri umuntu adategera neza ibiriko biraba nkoresheje tuvuge amajambo y'ubufasoni nase kuvuga ibirenza ikindi inosa muhozi avuga ko adatahura ni ingingo y'umushikiriza amanza mukuru wa Republika y'u Burundi Valentin Bagorikunda irekurira ikigo c'amenyesha makuru Maison de la Presse gusubira kugurura inyuma yaho cugariwe kwigenekerezo rya 27 z'ukwa kane ariko ikawuza abamenyesha makuru bakorera amaradiyo yatewe guhonyoza ikirenge muri ico kigo birateye agahinda birateye agahinda kuko inyuma ya biriya byago byose twagize aho twatewe na leta twatewe n'abapolisi bagaturira bakara barasa bakamena ibyo bashoboye kumena byose bakatwagiriza mabi yose ashoboka hanyuma abantu baraganira baravuga abantu ku isi urwamo ruraduga mu gihugu abantu baravuga ibyo bashoboye kuvuga byose kubera ibyo bintu biriko birakorwa bitakibaho ku isi biteye agahinda kubona bigishobora kuba mu gihugu birerekana yuko atagushaka na gutoya kuriko ko kureka ngo abantu bagire uburenganzira bwabo bwo kumenya amakuru no gushikiriza amakuru amenyesha amakuru nabo bagira uburenganzira bwabo bwo gukora umwuga wabo urwandiko rero rurateye agahinda mbwa ruteye agahinda mu bindi biteye agahinda riko muri iki gihugu cacu hagati aho ishirahamwe ry'abamenyesha amakuru batagira imbi imbibe Reporters sans frontières ryatangaje kuri uno wa kane kuri radiyo ishinga n'icuka kiri hagati ya leta y'u Burundi n'abamenyeshamakuru ryanibukije ko Burundi buri ku murongo w'ijana na mirongo ine na gatanu ku bihugu ijana na mirongo umunani mu vyerekeye ubwigenge bwo kumenyesha amakuru muri uno mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu i Bujumbura Diane Ninahazwe ku bw'ijwi rya Amerika urakoze Diane kuri iyi nkuru turacyari mu Burundi urwego rw'igihugu CNC rushinzwe gucunga amakuru mu Burundi ngo rwita ku bibazo by'abanyamakuru ku rwego rumwe abarundi n'abanyamahanga ni inkuru ya mugenzi wacu jean bosco ndarurinze urwego sense rugejwe gucungera itangazamakuru mu burundi ngo rwitaho ibibazo vy'abamenyeshamakuru ku rwego rumwe abarundi n'abanyamahanga richard gira amahoro arongoye ubwo rwego abivuga inyuma yaho aviriye kugendera umumenyeshamakuru wa radiyo izuba yo mu rwanda aho afungiwe mw'ibohero ry'imuyinga mu rwego sense twarihaye intumbero yuko yaba umumenyeshamakuru wo mu burundi canke umumenyeshamakuru kavantara iyo agize ingorane akazigirira mu burundi e, turaja kumuraba kugira tumenye ivyiwe ingene bimeze richard gira amahoro ati bameze neza kandi n'amatohoza ariko agenda neza twasanze e, bameze neza kuko e, abayifuza kuja kubaraba barababona yaba amafaranga yaba ibikoresho vy'akazi bari bafise ubu birabitswe neza kwa prokirere w'imuyinga hanyuma n'ubuzima babayemwo mu ibohero ry'imuyinga batubariye yuko atangorane yuko bafashwe neza nk'abandi bafungwa icyo bakeneye barakironka kuko n'ayo mafaranga yabo arabafasha kuronka utuntu tubasahiriza hanyuma ikindi naco umwizero tuhakuye imuyinga ni uko na prokirere w'imuyinga yavuze yuko amatohoza ariko agenda neza nabo nyine babitwemereye yuko amatohoza ariko agenda neza ku kibazo cy'uko yoba yariko akorera i burundi ataruhusha afise umukuru w'urwego sense rucungera itangazamakuru mu burundi agira ati ni igikorwa c'ubutungane jewe sinokwinjira cane muri ivyo o vy'uko yaje gukora ataruhusha canke yuko yaje eh, yuko yoba ariko asuma urusaku ivyo o nico amatohoza ariko araba nico azokwerekana urumva sinshaka kwinjirira mu kazi prokirere we nyene ariko aragira amatohoza ubwiwe reka turindire kuko yatwemereye yuko amatohoza agiye kuyanyarutsa kuyakora uwo munsi ubaye ugira kabiri etienne besabesa na pacifique fidelite umumotari wiwe bamaze mw'ibohero imuyinga bafatiwe muri komine giteranyi ku munsi wa mbere barazwa ku gipolisi kw'ikomine ijoro rya mbere irya kabiri barirara mu gasho k'igipolisi c'inyamiramabi imuyinga binjijwe mw'ibohero ku caha co gusuma urusaku bakurikiranwako n'umushikirizamanza mukuru wa parke ya muyinga avuga ko amatohoza abandanya abo banyarwanda babiri bumvirijwe ata mushingwamanza bafise akaba atanabiwabo canke abakoresha barabashikako imuyinga jean bosco ndarurinze ijwi rya amerika urakoze jean bosco kuri iyi nkuru abarundi bo mu ntara ya kirundo bahungiye mu rwanda bacumbitse mu miryango yo hafi y'igihugu cyabo bahangayikishijwe n'ibyemezo byafashwe n'intara ya kirundo byo guhagarika ubuhahirane hagati y'u rwanda n'uburundi ni inkuru ya mugenzi wacu eric bagira ubusa impunzi z'abarundi zicumbitse mu miryango yo mu rwanda hafi y'iwabo komine busoni mu ntara ya kirundo bafite ubwoba ko mu minsi iraza baba babishwe n'inzara baravuga ko bakigera mu rwanda bagumye kwambuka iwabo bajya gushaka ibiribwa none ubutegetsi bw'intara ya kirundo bwafashe ingamba zo kubikuraho ubutegetsi ngo burakora ibi buvuga ko abazanye ibiribwa babigemuriye impunzi mu rwanda uyu mugore n'umugabo we bacumbitse ku munzenze mu rwanda n'umuryango w'abantu umunani inzu bayishyura ibihumbi bibiri by'amafaranga y'u rwanda ubu tujya ibiharage dusumye icyo ari cyo cyose tujya dusumye kare twagenda tukazana abanyonzi tukemera nyine twavuga ati aya mafaranga twari kuyakoresha mu rwanda nk'iminsi itatu none iyi rasiyo dukuye mu burundi irashobora kumara nk'icyumweru cyose reka rero duce tuyifata aba ariyo tudepasa ibintu tubizane mu rwanda tubikuye mu burundi iwacu duce tubifungura iyo minsi kuko i rwanda twari kuyakoresha iminsi ibiri ariko tugiye kuzana ibintu iwacu turashobora guca tubimarana indwi tubifungura ubwo rero urumva nyine ibyo byose baratubujije nta kintu na kimwe nimba twari twejeje icyo ari cyo cyose turasuma kandi gusuma urumva nta muntu wakwishimira gusuma atari karacuruza twari dusanzwe dutunzwe no gucuruza amikoro ntiyadusha dushirana nyine tuzoca tugenda mu mpunzi mva twoca tugira gute nuvuga ngo niba nkumva neza mugeze hano mwakomeje kujya iwanyu twakomeje kuza turafata nk'iminsi tukagenda tukazana utuntu nyene tugateka tukagaburira abana tukabona nta kibazo bafise ariko ubu rero turabona ko dufise ikibazo kubera nyimba ari byo bihagije naho byogura amafaranga ijana amafaranga ijana y'amanyarwanda n'amafaranga menshi atacyo uri kurakora ntaho woyakura igihingwa cy'ibishyimbo nicyo kuri ubu cyaturukaga mu gihugu cy'u Burundi ku bwinshi bakizana kukigurisha mu Rwanda abatarahunze nabo bavuga ko kubikurayo kuri ubu ari ingume uyu yari na mugenzi we basunitse imifuka y'ibishyimbo ku magare berekeza mu isoko rya Kamabuye mu Rwanda icyo tuvuga ni uko umutekano Burundi niko umeze neza ko nta muntu umwe akomereka nta n'umwe twese turaryama aho nta n'ibiharage mu kubizana nyine tubizana nyine mu ego kuba nyine bitemewe nyine umuntu aca nyine ukuntu n'ukundi na gose umutekano umeze neza kubera iki bitemewe nawe urabibonye nese umutungo w'igihugu wawe kurinjira mu wundi ubwo mwanyuze muzihe nzira kugira ngo mugere hano mu rwanda eh umuntu arakatakata nyine ugaca mu tuyira tumeze ukuntu bakubonye bigenda bite kubonye babitwara mu ihangari muri make sinzi no mbavuga mu ihunikiro ntavyo nzi ihagarikwa ry'imihahirane hagati y'abarundi n'abanyarwanda riranemezwa n'abari bavuye kurema isoko rya kamabuye mu rwanda batashye iwabo mu burundi bakajya baga ati baba bizaniye abantu bahungiye hano ubwo rero nta bishyimbo ni bande barabifata nimbonera kure nibo barimo barahagara hamwe n'abapolisi ati nta bishyimbo bisubira kwambuka mu rwanda ngo byahagarike benshi ingene bimeze benshi babizana bisunga ngo barimo barahunga kandi naho shwi ni ibyo badandaza barimo barishorera ngaho leta ikacivuga ati ibihage biguma bishoka bimwe biratuma uburundi ejo n'ejo bundi bugira inzara reka rero tubifate abanyagihugu ntibaze bicwe n'inzara hanyuma rero niko kubihagarika rero ihunga ry'abarundi mu ntara ya kirundo ukurikije uburyo risobanurwa n'ibigaragarira amaso rirasa n'iriteye urujijo mu masaha ya saa saba n'igice aba bavuye guca inshuro mu rwanda umurimo ubatunze umunsi ku wundi ibyo bintu byabaye muri bujumbura ibyo bintu nabyo byabaye muri bujumbura none abantu bari ku munzenze se bajya baza gusura ibyabo bimeze
baja mu Burundi basubira mu Burundi bakaja gusoroma ivyabo n'abana baraza kwiga bavuye aho bagas- ba- bakaza kwiga mu Burundi bakongera bagataha iyo ni ukuvuga ngo uwakumva ibyo mumbwe yakumva ko i burundi hano ibuso ni by'umwihariko amahoro ari yose komini musoni umutekano ni wose.
umutekano ni wose twese turajya tukaryama Ibyo- ibyo twumva tubyumva hariya kure bujumbura umuturage murahura ngaha mukaganira mukaramukanya mukanywana agacupa eka byose mugasabana n'amazi ntari biriri ngaha mu ntara ya kirundo kwera reka mbifurize rero akazi keza no kuzagaruka sawa nawe Eh.
urugendo rwiza Eh.
twe twiyamira Eh, ngaha mwibera hano
turahinda turatasha no ku mugoroba nejo mu gitondo tuzogaruka nejo bundi cyaka kuwa mungu gusa kandi n'abashoboye kuza kuwa mungu baraza kandi abaturage ba hano baratwakira n'abanyarwanda- tugahaha n'abanyarwanda bo ubwabo tugataha none wumva ingorane ari izi iyo haba hari ingorane tuba tuza guhaha tukongera tugasubira mu burundi uretse abaca inshuro mu rwanda bagataha i burundi hari n'abafashe umwanzuro wo guhinga mu rwanda uyu ni abana be batanu n'umuturanyi bafashe ibyumweru bibiri bagiye gusarura imyaka yabo mu rwanda kandi ngo bazasubira i burundi nta nkomyi urabona twari twaje guhapagasa izuba ryaratwakiye ubwo inzara imaze kudutera tuza guhahira inaha tuje guhaha rero ubundi imvura iragwa baduha umu- tusaba umurima turihingira nabo turabahingira ubwo rero imyaka igezeho kwera turimo turagenda gusarura amakuru twahawe n'abinjira n'abasohoka mu murenge wa kamabuye hafi y'urugabano rw'u rwanda n'uburundi aremeza ko abarundi batakiri guhunga ku bwinshi abashinzwe kwandika abahunga bo batubwiye ko kuva ku wa mbere w'iki cyumweru bamaze kwakira imiryango mirongo ine n'irindwi y'impunzi z'abarundi bihabanye cyane n'ibyo mu minsi yashize ubwo byibura hahungaga ababarirwa mu magana bahitira mu murenge wa kamabuye mu rwanda eric bagira ubusa ijwi rya amerika ikirundo ku mupaka w'u rwanda n'uburundi Eric urakoze kuri iyi nkuru abarundi bahunga bakomeje kwiyongera nk'uko bigaragazwa n'imibare y'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi mu nkambi ya nyarugusu iri mu ntara ya kigoma muri tanzania hamaze gutuzwa impunzi ibihumbi mirongo itanu na bitatu umunyamakuru wacu edi rwema yasuye iyo nkambi adufitiye inkuru irambuye inkambi ya nyarugusu iherereye mu ntara ya kigoma mu burengerazuba bw'igihugu cya tanzania kuyigeramo bifata urugendo rw'amasaha agera kuri atatu uvuye ku mupaka w'amanyovu uhuza uburundi na tanzania wambukiye mu ntara ya makamba ukigera muri iyo nkambi icya mbere ubona ni amahema menshi cyane abantu bikoreye inkwi abandi bikoreye amazi naho abakihagera ubabona mu madirishya biyandikisha mu ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi kugeza ubu muri iyo nkambi ya nyarugusu hamaze kugera impunzi z'abarundi ibihumbi mirongo itanu na bitatu nk'uko tubikesha abakozi b'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi mu bibazo abari muri iyo nkambi bavuga bibakomereye cyane harimo kutabona imirire ihagije ibitaro bidafite ubushobozi bwo kuvura abantu bose babagana kutagira amahema akwira abantu bose biviramo benshi kurara hanze cyane cyane abagabo iyo uvuganye n'izo mpunzi nyinshi zikubwira ko zahunze umutekano muke aho bari batuye abandi bakakubwira ko bahunze ibibazo byo mu miryango yabo nahunze ku mvo z'umutekano wanjye umeze nabi kubera ko ashaka ngo banyice ariko leta ivuga ko mushobora kuba mwarahunze ibihuha ntabwo twahunze ibihuha twahunze ukuri kubera ariko be- benshi n'ibyo babona benshi baguma bapfa bazira ubusa nuko atamuntu yahunze inzara cyangwa yahunze inyota nuko twahunze ukunyanyaswa no kubaho nabi no gufatwa nabi mu karere twicayemo ni bande babanyanyasa twanyanyashijwe n'abo bita imbonerakure mfise imyaka mirongo irindwi n'itanu aho i nyanzaraki hariho abantu baja badushaka mu mazu basi amazu uka- uka- u- mwijoro ukumva abantu baboroga baboroga ndapfuye ndapfuye tati nibiki kubwo umuntu wabana ubwoba ati nkagenda gutabara nanjye nanjye nyine ntagahasiga agatwe wacu uguma unumye mu nzu iwawe uvuga ati ibibaye kuri uyu mubanye nanjye mu mwanya bigira bimbeko nanjye ukaca utuma utekereza mutamuvuze ko ufite imyaka mirongo irindwi n'itanu ah, leta y'u Burundi ivuga ko mushobora kuba mwarahunze ibihuha nta n'umwe ariho yovuga ngo yahunze ibihuha uyu aroba ari umubeshi kuko twese twahunze ukugirirwa nabi usangwa mu mazu dukubitwa abandi ba- bakicwa tubayeho nabi kuko ukuntu tubayeho kugira umuntu aronka ibyo kurya biragora urashobora kumara nk'indwi nka zitatu utondeye ahantu bata- batanga ibyo kurya kandi amashuri twebwe nta- ntayo turaronka wari ugeze mu mwaka wa kangahe jye nari ngeze mu mwaka w'indwi
wahunze uvuye mu iyo ntara muri iyi ntara ya makamba ufite imyaka ingahe itanu n'indwi hanyuma se umuntu ufite imyaka itanu n'indwi hano muri iyi nkambo ubayeho ute?
zewe mbayeho nabi nwa- ntuturengete abantu abandi baronse zewe ntatwe ndaronka kandi ndarazanye abana b'imfubyi batatu nta n'ikintu na kimwe barabafashisha Eh, zewe nicaye uko nyene sinahunze icyo abandi bahuye nahunze mbonera ku Eh, mugo cyane cyane nongera mpunga nuko uwo mukuru w'igihugu yanse kuva ku mategeko yanse ko agomba kugombera igi- ikiringo cya gatatu nanjye nca mbona yuko icyo kiringo cya gatatu kidasoboka nubwo ikibazo cy'umutekano muke aricyo cyiza ku isonga ry'ibyo impunzi zivuga byatumye bahunga igihugu cyabo leta y'u Burundi yo ikomeje kuvuga ko igihugu cyose gitekanye ko ahubwo abo bantu bahunga impuha n'inzara mu kiganiro na radiyo ijwi ry'amerika wili nyamitwe umujyanama wa perezida mu by'itumanaho yahamagariye izo mpunzi gutaha mu gihugu leta y'u Burundi irababazwa no kumva ko hari umurundi ari hanze eh, avuga yuko yahunze igihugu ciwe Eh, nubwo yoba ari umwe leta y'u Burundi nicyo gituma iriko irakora uko ishoboye kugira ngo abantu barundi bashobore gutahuka bagaruke mu gihugu rero ibatera akamo yuko bogaruka mu gihugu ni heza amahoro arahari hanyuma ikongera igashimira ibihugu byabakiriye mugabo ibasaba yuko bokorohereza na bose bifuza gutaha kugira ngo bagaruke mu miryango yabo bagaruke mu bavandimwe b'abarundi dushobore kuja amatora twongere twiyubakire igihugu cacu iyo nkambi ya nyarugusu isanzwe kandi icumbikiye impunzi z'abanyekongo zirenga ibihumbi mirongo itanu bivuze ko umubare w'impunzi zose hamwe urenga ibihumbi ijana mu minsi ishize iyo nkambi yagaragayemo ikibazo cy'indwara ya korera ariko mu kiganiro n'ijwi ry'amerika dr florence mushana yavuze ko icyo kibazo gisa nk'icyakemutse kuko hashize iminsi itatu nta murwayi mushya barabona abantu barenga makumyabiri nibo baherutse gusanganwa iyo ndwara ahanini iterwa n'ikibazo cy'isuku nkeya twabibutsa ko mu nama y'abakuru b'ibihugu iherutse guteranira i Dar es Salaam yiga ku kibazo cy'u Burundi abo bayobozi basabye u Burundi kwihutira gukemura ikibazo cy'impunzi z'abarundi no kugarura amahoro n'ituze mu gihugu
inshuti mukurikirana ibiganiro kuri radiyo ijwi ry'amerika mu biganiro byacu umuntu aretse kudukurikirana kuri fm mushobora no kudukurikirana ku mirongo migufi bita short waves ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'imana guhera isaha cumi gushika isaha cumi n'imwe zo ku muhingamo mushobora kudukurikirana kuri kilohertz ibihumbi cumi na bitanu n'amajana atatu na mirongo ibiri kilohertz ibihumbi cumi na bitanu n'amajana atandatu na mirongo irindwi na zitanu na kilohertz ibihumbi cumi n'indwi n'amajana indwi na mirongo itatu ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'imana guhera isaha cumi na zibiri gushika isaha cumi na zibiri n'igice zo ku muhingamo mutwumvira kuri kilohertz ibihumbi cumi na bitanu ijana na mirongo umunani na kilohertz ibihumbi cumi na bitatu amajana atandatu na mirongo itatu mu gihe ku munsi w'imana guhera isaha cumi na zibiri gushika isaha cumi na zibiri n'igice zo ku muhingamo mudukurikirana kuri kilohertz ibihumbi cumi na bitanu amajana ane na mirongo itandatu na kilohertz ibihumbi cumi n'indwi n'amajana atanu na mirongo itatu radiyo ijwi ry'amerika radiyo yanyu
tuve mu burundi noneho tujye mu rwanda abadepite mirongo itanu na babiri kuri mirongo itandatu na babiri bari mu nteko rusange bemeje inshingiro ry'umushinga w'ingengo y'imari ibihumbi bibiri na cumi na gatanu cumi na gatandatu ingana na miliyari igihumbi magana arindwi mirongo itandatu n'umunani na miliyoni ebyiri iyi ngengo y'imari ikaba yariyongereyeho agera kuri miliyari eshanu na miliyoni umunani ku yari mu ngengo y'imari mu mwaka w'ibihumbi bibiri cumi na kane na ibihumbi bibiri cumi na gatanu ni inkuru twateguriwe na mugenzi wacu asumuta kaboye muri iyi ngengo y'imari ya bibiri na cumi na gatanu bibiri na cumi na gatandatu amafaranga azakoreshwa angana na miliyari igihumbi magana arindwi mirongo itandatu n'umunani n'ibice bibiri muri aya mafaranga azava imbere mu gihugu mu misoro y'abaturage n'ahandi angana na miliyari igihumbi n'ijana na mirongo irindwi n'ane n'ibice bibiri y'amafaranga y'u rwanda ni ukuvuga angana na mirongo itandatu n'atandatu ku ijana by'ingengo y'imari yose akomoka ku misoro angana na miliyari magana inani mirongo icyenda n'enye n'ibice umunani amafaranga azava hanze angana na miliyari magana atanu mirongo icyenda n'enye ibi bingana na mirongo itatu na bine ku ijana by'ingengo y'imari yose aya mafaranga yagabanutseho agera kuri miliyari mirongo itatu n'eshanu n'ibice umunani ugereranije n'ayari ahari mu ngengo y'imari y'ubushize inkunga z'amahanga nazo zaragabanutse nk'uko byatangajwe na minisitiri w'imari n'igenamigambi kuko ubu zifite miliyari magana atatu mirongo itanu n'umunani n'ibice bitatu zikaba zaragabanutseho miliyari mirongo itatu n'eshanu n'ibice umunani mu mafaranga y'u rwanda ugereranije n'ayo yabonetse mu ngengo y'imari y'umwaka ushize mu ngengo y'imari y'umwaka wa bibiri na cumi na gatanu bibiri na cumi na gatandatu amafaranga menshi azagenda mu bikorwa bisanzwe angana na mirongo itanu ku ijana y'ingengo y'imari yose naho mu mishinga y'iterambere niho hashyizwe amafaranga menshi ku- ku cyiciro cya hazagenda angana na mirongo ine na kabiri ku ijana y'ingengo y'imari muri iyi ngengo y'imari hanatekerejwe bwa mbere gusoreshwa ibiva ku buhinzi n'ubworozi bisa n'ibitari bimenyerewe ndetse abadepite bakaba basabye kubyitondera kuko bidakozwe neza bishobora kugira ingaruka depite gatabazi na depite mudidi icya mbere cyo nicyo ngicyo kijyanye no gusoresha ku bintu bijyanye n'ubuhinzi ngira ngo twari twarafashe politike yo kuganisha ko ibintu byo mu buhinzi bitasoreshwa ndetse nabo- no mu nyongeramusaruro n'ibindi byose Eh, numvaga rero ibyo bintu abantu bagombye kubanza bakabiganiraho kuko ubuhinzi buramutse bupfuye n'ibindi bikorwa by'iterambere ntibyaba gishobotse ariko iyo urebye ibyo dufite mu buhinzi n'ubworozi wenda ndabira mu buryo bubiri ibyo twohereza hanze ntabwo twe dushyiraho ibiciro byabyo ngo twazamura ibiciro wenda kuko byagaragaye mu musoro icyo bizakora ni ukugabanya inyungu z'abari muri ubwo buhinzi cyangwa ubworozi bivuze iki rero bishobora kuba dekuraja ugasanga wenda bamwe banavamo tukagira ikibazo cyo kutagira cyo kutihaza muri ibi ngibi cyangwa kutagira ibyangombwa bihagije byo ku- byo gutwara hanze ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro ari nacyo gifite inshingano zo gukusanya amafaranga ava imbere mu gihugu abadepite bongeye kugaragaza impungenge y'uko icyo kigo kitabungabunga uko bikuye amafaranga aba yatanzwe n'abanyarwanda nk'uko byagaragajwe na raporo y'umugenzuzi mukuru w'imari ya leta iherutse gushyirwa ahagaragara icya nyuma ni ikijyanye na na raporo ya auditeri generale ubushize eh, yatugaragarije ko rwanda revenue authority yari ifite ibibazo muri muri performance mu kwinjiza amafaranga amafaranga yose atinjira ngo agere ku makonti ngira ngo raporo ya- twa- twayihawe ahangaha ndagira ngo umenye ko rwanda revenue yiteguye uko muteguye kugira ngo hongerwemo imbaraga zatuma ariya mafaranga kuko hiyongeyeho na rssb amafaranga aturuka muri rssb n'ahandi ndagira ngo umenye icyakozwe kugira ngo rwanda revenue authority yongererwe ubwo bushobozi nta byinshi minisitiri claver gatete yatanze nk'ibyamara impungenge abadepite cyane cyane ku micengero y'ikigo cya leta gishinzwe kwishyuza imisoro n'amahoro ariko minisitiri yavuze ko muri guverinoma batangiye kubyigaho bajya kwa mbarire rwose nagira ngo ku kibazo kijyanye na orita generalizi ripoti iya yatanzwe hano mu nteko ikagaragazwa- ikagaragarizwa n'abanyarwanda muri guverinoma turi hafi kuyiganiraho n'ingamba zizafatwa zijyanye n'ibihano zijyanye no kugira ngo turebe ko twakora impuruvumenti icyabiteye ni iki icyo twakora ni iki icyo gihe nitumara kubiganiraho twafashe n'imyanzuro tuzayibagezaho ngira ngo nibyo byadufashaho kugira ngo umuntu ajye muri dosiye imwe ku yindi kuko ntabwo ari ibintu- ibintu biduteye impungenge ariko nanone bire- byerekana yuko nubwo habaye poroguresi ariko hari ibibazo bimwe na bimwe tutakabaye tugifite ingorane minisitiri w'imari n'igenamigambi yavuze zatuma ibyitezwe mu musaruro uturuka imbere mu gihugu utagerwaho hari izishobora guturuka ku mihindagurikire y'ibihe ndetse rimwe na rimwe n'ubukungu bw'isi bugenda butifashe neza abadepite mirongo itanu na babiri kuri mirongo itandatu na batatu bari bagize inteko rusange nibo bemeye ishingiro ry'uyu mushinga umwe arawanga naho icumi barifata asumuta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali
ibiganiro byacu by'igice cya mbere ni aha bihumurije iyi radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda kuri mikoro nari kumwe na eugenia mukankusi ntimucikwe rero n'igice cya kabiri cy'ibiganiro byacu gitangira mu kanya saa kumi n'ebyiri mugire umunsi mwiza
been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.
mwiriwe neza nshuti banywanyi b'iradiyo ijwi rya amerika muri kumwe kandi na frederic nkurikije uyu ni umwanya wa kiganiro giha ijambo abanywanyi b'iradiyo ijwi rya amerika uyu munsi twatumiye abatumire babiri turafite daniel kabuto akaba akora mu bushikiranganji bujejwe imigenderanire y'uburundi no gufashanya n'amakungu tukaba kandi turi kumwe n'umushirantahe jean berkimanse manirakiza akaba ari mu ishyirahamwe ry'abanyamerika b'abarundi baba muri leta zunze ubumwe za amerika mwiriwe daniel kabuto muramutse neza jean berkimanse manirakiza
mwaramutse
muramutse neza muratwumva mushirantahe daniel kabuto mwiriwe neza
yego ndabumva neza
mwiriwe neza uyu munsi rero tugiye kuvuga cyane cyane ku byerekeye i- umutegetsi yari yagenywe n'umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ban ki-moon kugira ngo afashe abarundi eka intumwa yiwe idasanzwe mu burundi Eh, twabibutsa ko mu minsi iheze ah, abategetsi bari mu migambo itavuga rumwe na leta bari banditse ikete bandikira umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu kugira ngo eka yiyamirize uyu mutegetsi barega ko yegamiye leta y'u Burundi ka afise uruhande yegamiye ivyo rero nkuko twavyumvise uyu mushirantahe Said Jinit yaciye ahitamwo gutanga imihoho akaba yavuze ko azobandanya ari hafi y'abarundi mu gihe bo mukenera nashaka ntangurire kuri mwebwe mushirantahe Jean Bertrand Kimanse Manirekiza mbega iryo tanga imihoho ry'uwo mushirantahe ni insinzi imigambwe itavuga rumwe na leta mu Burundi
Eh, murakoze fredi ah, kuntumira muri kino kiganiro Ah, ah, ico sinocitse intsinzi kuko uburundi buriko burahomba kubera ko muri kino gihe hari ah, ah, eh, ibintu turiko turab- turabona iyo habuze ah, abantu bahuza abari mu mishamirano n'abari ah, muri leta vyerekana yuko hari ah, ikibazo ah, kidasanzwe ah, ikibazo kininiya Si- si- nta nta wovyita intsinzi kuko n'umwanya uri kuratakara abarundi bariko barata umwanya usanga rero ah, aho gutorera inyishu ibibazo nyamukuru ah, usanga baguma bazunguruka ah, hahandi nyene ah, ivyo nkavyita yuko atari ah, intsinzi na gatoyi mugabo kubona ko umuntu ah, ah, ahuza canke ah, ah, ajejwe um, gufasha abashaka kumvikana ah, bimunaniye hama uruhande rumwe rukavuga ruti ah, wewe urahengamye ah, hama baka- bakamugondoza uvuga yuko ah, abyumvi- abyumvise uko agaca akuramwo akarenge aba abagize ivyo- ivyo mu bisanzwe aza gukora kuko uri umuntu witwa umufasilit- umufasilitateri wa dialogue ud- udashoboye kubikora um, ah, nta kindi uba usigaje atari ugukuramwo akarenge E, reka n'icyo kibazo tukibaze n'umushirantahe daniel kabuto mukora mu bushikiranganji bujejwe imigenderanire mbega itanga ibihoho ry'uwo mushirantahe said jenite ni intsinzi ku migambwe yari yasabye ko yokinjura
Eh, ibyo kuvuga ko eh, wafasha abarundi kugira ngo bagire ibiganiro byotuma ingorane zashitse zishobora ku- guhera biciye mu biganiro eh, kuba ya- yafashe ingingo yo yo gukinjura muri muri ibyo bikorwa ni ibintu bibabaje cyane eh, kubera yari umuntu afasha aba akumviriza impande zose akazereka ibyo zo zokora kugira ngo haboneka eh, ingingo zumvikanywe ko urumva ko yari umuntu afasha ntiyari umuntu atanga amategeko cyane ngo afate uru ruhande arushyigikire uru arugwanye yari umuntu afasha urumva bamunanije cyangwa bakamwiyamiriza ibyo ni ibintu bibabaje kubera ni ibintu bituma dutakaza umwanya kandi muzi ko umwanya utakara ni igihombo ku burundi ni igihombo ku bantu bose bafasha kugira ngo ingorane turimo ngaha mu burundi zihere biciye mu biganiro mu kujya inama n'ingingo urumva rero ntishobora kuba intsinzi y'abo bamwiyamirije kubera twebwe turazi ko kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kane abo nyine bamwiyamirije bari abantu usanga bitwa bumvirwa cyane bakoresha cyane kujya kubwira muri oni kujya kubwira bajya baserukira benibe muraba ikibaye bakagabisha ngo hagiye kuba jenoside bakagabisha ngo imbonerakure zigiye guhabwa ibigwanisho ibyo byose murabona ko bagiye barabivuga babwira nyine abantu bo muri benibe bo muri oni uwo nawe yaraserukiye mu by'ukuri oni muri aka karere ibyo yakora byo gufasha mu biganiro karakazi ko gufasha yari ntawovuga ko yari mu mediateur yari umuntu afasha ko bita wita facilitateur urumva uruhande ruvuze ngo arahengamye ni uko bafite ibindi bafasha gushikiriza bashaka gushikako mu kumwiyamiriza urumva rero ibyo bashaka gushika ko ibyo umuntu akeneye kumenya ari byo bafatiye ko bakavuga ko batsinze tworindira tukaraba ko ku gutanga imihoho bitoteba cyane kugira ngo haboneke uwundi muntu afasha kugira ngo ibiganiro bibandanye
mushentahe mushentahe jean bekimansi ibyo bintu umushyirantare kabuto wavuze ko imigambwe itavuga rumwe na leta yoba ihishije mu kwiyamiriza uyu mutegetsi ibyo bari nk'ibiki hari abategetsi b'umugambwe itavuga rumwe na leta muba muganira ibyo bintu byo bari nk'ibiki
ego urumva ibyo ibyo leta ivuga yuko byo binyegeje inyuma bari mu biganiro nabo bari mu migambi bibabaza kuko hari ikibazo ikibazo cisha uburundi ni uko abantu bavugana nk'umengo ni ibiragi nk'umengo ni abantu batumva ntivyatuza kugenda uko aho jewe ndi ngaha muri amerika umbaza muti ivyo bintu ni ivyahe kandi bamaze ukwezi bamaze ukwezi baganira ibibazo bihari hajya mu burundi si vyinshi n'ibibazo bibiri canke bitatu ni ikiringo cya gatatu cya cya cya petero nkurunziza nicyo kiri hagati y'izo ngorane zose zihari ni ukuvuga yuko badashoboye kuganira kuri icyo kiganiro kuri icyo kibazo nta bindi bintu bashobora kuzana ngo hariho ibindi bintu inyuma yabyo bimwegeje abantu bose abanyamadini sosiyete sivire amakungu bose baravuze bati byoba byiza yuko nziza arekura ikiringo cya gatatu agahereza uwundi muntu muri sendedefudede akitoza hama amahoro akaboneka n'icyo kibazo kimwe nta bindi byinshi bihari mushana ikabuto inyishu y'icyo kibazo icyo ni ikibazo mubona ko aricyo giteye ingorane mwishyure kandi n'ikibazo abajije avuga ko mumaze iminsi itari mike mu biganiro n'abatavuga rumwe na leta mu gihe wafise ibyo bahisha muba mumaze kubimenya ibyo muvuga ko bahisha n'ibi
bashikirije neza ko ishima ingingo zose zafatiwe muri ya nama y'abakuru b'ibihugu bo mu ishyirahamwe rya afurika y'ubuseruko yabereye i dar es salaam mu mpera z'ukwezi guheze muri izo ngingo zafashwe nta n'umwe atazi neza ku kibazo cyerekeye ukwitoza kw'ibishoro peteri nkuru nziza babihaririye ko bagafata n'ingingo iyo rero abo batavuganwe n'ubutegetsi bavuga ko bashima ingingo zafashwe arusha zafashwe i dar es salaam hama bakagaruka bavuga ngo ntibashobora kwemera ko nkuru nziza yo kwitoza urumva ko aba ari indimi zibiri kubera twebwe turazi neza muri leta y'u Burundi ko eh, izo ngingo iyo ngingo eh, bayihariye ko bakagira n'icyo bafunditse Eh, kuvuga rero ko mu byo bahora n'uwo ya- yagiye eh, Said Junit harimo by'uko ngo yoba yarashigikiye eh, ibya- ibyabereye i Dar es Salaam mugabo bakavuga ngo eh, i Dar es Salaam ingi- ico- i- i- i- ivyerekeye eh, kwitoza k'umukuru w'igihugu ngo ntivya- ntaco babivuze ko ariko baza gu- kwiyamiriza Junite bakavuga ngo ya- yatumye ashigikira eh, iyo ngingo yafashwe n'abakuru b'ibihugu murumva ko ibyo ari indimi zibiri zigoye kugira ngo mu gihe abantu bari mu biganiro mu biganiro umuntu avuga avuga ururimi rumwe akavuga ibigoye akavuga ibyo arondera n'abandi bakamubwira mugabo mu gihe bose bavuga ko bashigikira ibyavuye muri iyo nama y'abakuru b'ibihugu yabereye i Dar es Salaam urya Jeanette yari ahari n'abandi benshi benshi bari ahari twe turazi ibyo abakurikirwa baganiye ko turazi amaproposition abiri yari yatanzwe bakoreye ko ni- ni na proposition ba- ba- ba- bashigikiye ibyo ntawe utabizi urumva rero nta ntaco leta y'u Burundi inyegeza ivuga ati ko mushigikira ibyavuye muri rya nama y'abakuru b'ibihugu muze duharire ku byari bisigaye kuko Jeanette yagiye hari ibyo bari bamaze guharira ko kandi byari mu mu ntumbero nziza yo kugira ngo bagire icyo bafunditse niyo byari kubandanya mugabo kugira ngo bibandanye ashavuga ati uwo Jeanette ahubwo ntakinjure ntatubise urumva ibyo niho ing- ingorane iri Eh, tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'amerika risamyanira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda banywanyi b'iradiyo ijwi ry'amerika reka tubahe inimero mushobora kutwandikirako mukatwandikira sms eka ubutumwa kugira ngo dushobore kubushikiriza ngaha mu kiganiro turiko turashikiza iyo nimero ni kabiri gatanu indwi indwi gatanu gatanu gatanu gatandatu ubusa ubusa ubusa ndasubiramwo ni kabiri gatanu indwi eh, indwi gatanu gatanu gatanu gatandatu zero zero zero turarindiriye ubutumwa bwanyu mushobora no guhamagara iyo nimero mugasigana ubutumwa Eh, ure tugaruke ku mushirantahe eh, jean bekimanse manirakiza umushirantahe daniel kabuto aravuze indimi zibiri zavu- zashikirijwe n'abanyapolitiki batavuga rumwe na leta aho bavuga ko umu- bariga umushirantahe jenite aho bavuga ko umushirantahe jenite ashobora kuba yanse eka yashigikiye ibyashyikirijwe mu nama y'abatetsi bari i Dar es Salaam mu gihe kandi bavuga ko eh, n'ikibazo ca manda ya gatatu batakiganiye hanyuma bakavuga ko ico kibazo yagishigikiye izo si indimi zibiri mushirantahe Jean Bekimanse Manirakiza
ahubwo nibaza ko botomora abo bantu ba- be- bemeye iyo- iyo ntuzeye yuko icyo kiganiro ca manda ya gatatu bata- batakiganira canke ko caheze ko bagitoreye inyishu hama abo bantu nyene bakaca bababaza bati ni igituma nimusigurira aba- abarundi n'amakungu igituma ico kiringo ca gatatu mwa- mwemeye ko kivuye mu bibazo kuko ah, tubiraba tubiraba ah, turi hanze ico kibazo kiracahari eh, barashobora kuvuga bati turavuga twebwe twaramaze gufata umugambi y'uko kitari ikibazo mugabo kugihunga canke ah, gushira umutwe mu- mu- mu mu musenyi nk'uko bavuga autriche ikora nta- ntawe bifasha ntibifasha n'abo nyine bari muri leta kuko iyo leta ibandanije igira ibibazo nk'ibi tubona amatora adashobora kuba mu- mu- mu ki- mu gihe bateguye Ah, ni urumva biguma ari bya bindi nyene Ah, ico nobaza uwo mushitsi rero ni uko ah, yotubwira ati abanyepolitike ba naka na ba naka bari- baremeye ko ico kibazo twagikuye mu nzira hama rero abarundi bagaca bamenya bati ego ico kibazo barakiganire bagikuye mu nzira hama bigaca urumva iyo ivyo vyoba biheze baboca babandanya ibindi mushirantahe eh, daniel kabuto hariho abanyapolitike batavuga rumwe na leta boba bavuga ko ico kibazo cavuye mu nzira
Je nashikirije ko eh, i- mu nama yabereye i Dar es Salaam y'abakuru b'ibihugu bo muri aka karere ari bo ico kibazo ba- ba- bacihweje bakagira ivyo bafunditse ivyo byarabaye nta ubihakana byarabaye mugabo ko bagaruka ngaho i Bujumbura bavuga ati muri iyo nama nyene basabye ko ibiganiro byariko birabera i Bujumbura bibandanye hama bakakugira ngo bategure enkurima nziza y'amatora ibyo biganiro byari kubandanya n'ujya yari kuba arafasha mu bwabo kugira ngo ibyo biganiro bibandanye aba- abo muri migambo itavuga rumwe na leta baciye banka bavuga ati ahubwo uwo muntu adufasha nabanza akinjure hama eh, murazi ko umuvugizi wa leta yarasohoye itangazo avuga ko aho leta ihagaze ni uko ikibazo cerekeye ukwitoza eh, kwa perezida nkuru nziza ivyo vyaheze ivyo yabivuze afatiye ku vyavuye mu nama y'abakuru b'ibihugu by'akarere ni kuba avuga ko aba- abadashyigikiye leta bavuga ko ico kibazo caheze cese imvugira abadashyigikiye leta mugabo munovuga ko nk'abo muri iprona abo mu ma- muri mu runani kopa ah, ubajije nk'umugambwe FNL wa Jacques Bigirimana abo kugira ko ingorane atari yabwi ingorane gutegura ari uko twokwitegura neza amatora kuko nu- murazi ko eh, calendrier nshasha ikirangaminsi gishasha cashikirijwe muri iyi minsi cashikirijwe d'ailleurs ejo n'iteko ry'umukuru w'igihugu rihama ri- rigen- ri- ri- ri- riza ri- rishira mu ngiro ivyo eh, ujya mu gwi wo gutegura amatora seni wari washikirije urumva rero genda babwiye abo nzi eh, numvise bavuga ati ingorane dukeneye ni uko two- kwitabira amatora hama abavuga ko bagwanya eh, perezida nkuru nziza ntibaze tuje mu matora utamushaka ntamutore abamushaka nawe bamutoye agatsinda eh, bamureka atware kubera eh, mu by'ukuri mu bihugu byose bigenwa n'amategeko iyo sentare yubahiriza- yubahiriza ibwirizashingiro yatanze ingingo ivuga aho ihagaze ku ku kibazo kiraba n'ibwirizashingiro nta wundi muntu ashobora kuja hejuru y'iyo ngingo nabo batavuga rumwe na leta ntibashobora kuvuga ngo bagiye hejuru y'iyo ngingo ibyo bivuga ko ajya bijya bashyigikiye byavuga bivuga ngo bashyigikiye amategeko bi- bitwaza amasezerano yagiriwe arusha ubu akaba yarashize mu bibiri shingiro mu by'ukuri uvuze ko wanse ingingo yafashwe na sentare y'ibashingiro uba wanse n'iryo bw'ibashingiro kuko izo- iyo sentare irahari ikurikije amategeko Egume ico ni kibazo gihambaye tuza kugaruka ko tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza radio ijwi y'Amerika.
inshuti mukurikirana ibiganiro kuri radiyo ijwi ry'amerika mu biganiro byacu umuntu aretse kudukurikirana kuri fm mushobora no kudukurikirana ku mirongo migufi bita shoti wayizi ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'imana guhera isaha cumi gushika isaha cumi n'imwe zo ku muhingamo mushobora kudukurikirana kuri kilo hertz ibihumbi cumi na bitanu n'amajana atatu na mirongo ibiri kilo hertz ibihumbi cumi na bitanu n'amajana atandatu na mirongo irindwi na zitanu na kilo hertz ibihumbi cumi n'indwi n'amajana indwi na mirongo itatu ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'imana guhera isaha cumi na zibiri gushyira isaha cumi na zibiri n'igice zo ku muhingamo mutwumvira kuri kilohertz ibihumbi cumi na bitanu ijana na mirongo umunani na kilohertz ibihumbi cumi na bitatu amajana atandatu na mirongo itatu mu gihe ku munsi w'imana guhera isaha cumi na zibiri gushyika isaha cumi na zibiri n'igice zo ku muhingamo mudukurikirana kuri kilohertz ibihumbi cumi na bitanu amajana ane na mirongo itandatu na kilohertz ibihumbi cumi n'indwi n'amajana atanu na mirongo itatu radiyo ijwi ry'amerika radiyo yanyu
Turi kumwe n'umunywanyi wacu eh, Donatien muriwe neza Donatien
Mwiriwe Eh, muri hehe mu Burundi ndi Bujumbura murafise ikibazo munyarutse cyane gose
jewe ikintu nagomba gushikiriza nagomba gushikiriza ku bijanye n'itanga ry'imihoho rya sayeti jinite yarasanze ngo ibiganiro vya leta n'aba- badasangiye ubutegetsi abo mu migambwe bitavuga rumwe yego
twagomba gusaba ko ishyirahamwe mpuzamakungu ryorungika uwundi muntu akaza gufasha mu burundi kuko turabona ko ibihe tugezemo ari ibihe bitoroshe kuko amakungu hamwe yo turekerana bika- bica biguma uku nyene twosanga twinjiye mu bihe bidasanzwe tugasanga dusubiye mu njyana nk'izahitiye
Eh, ico ni cimviro gi- gihambaye cyane gose
yego hama nkasaba kandi ko leta na- n'abo batavuga rumwe bo kwicara hamwe bakaganira na cyane cyane ku bijyanye n'aya matora twimirije kuko ingingo ziriko zirafatwa eh, umugwi seni udakwiye utarasubirizwa nkibaza ko boja bobanza kuja hamwe bakumvikana Aba- abegwa n'ivy'amatora bose kugira ngo habe ukumvikana baje hamwe murakoze ivyiyumviro vyiza cane rwose donatien urakoze eh, mushyantahe eh, jean bekimas manirakiza eh, umushyantahe donatien arashikirije iciyumviro eka icifuzo c'uko intumwa iyi ni intumwa yorungikwa mu burundi ikiri ngo mwibaza ko coba gikwiye kugira ngo mwavuze ko uburundi bwatakaje kuko umwanya uri kuragenda Ik- ikiri ngo mwibaza ko coba gikwiye kugira ngo haboneke uwundi mutegetsi yofasha abarundi ni kingari
Eh, murakoze jewe sinzi um, ngira ngo ibintu byo mu burundi biragoye cyane kugira ngo simenye igituma igituma abarundi twikuye ko agashambara kugira ngo tuze turasaba ngo abantu bo hanze ngo baze kuduhuza mu bibazo biraba abarundi urumva ni ah, ni ikintu kibabaje cyane kumva yuko mu gihugu kirimo abantu miliyoni icumi atabashinga ntahe bahari kugira ngo bicare baganire ku bibazo bafise barindira yuko abantu bava mu mahanga bakaza kubahuza icyo ni ikibazo dukwiye kwiyumvira ko abarundi twese ni igiki ni igiki gituma tudashobora kumenya ibibazo dufise no kubiganira ko twebwe nyine abarundi mugabo tukaba tuzerinze yuko baza kudu kutuzanira abandi baza kuduhuza batazi imico batazi ibituma byatumye abantu ba- ba- ba- bacanamwo mugabo urumva nda- ndashimije donasiyo kuko wavuze ati birakenewe yuko haza mu- abantu ba- umu- umuhuza mushasha canke ubufasha mushasha nagira nagira nishure canke nshime ivyo umushinga ntaye kabuto avuze ku bibijya vyerekeye abanyamigambwe bemeye yuko ikibazo cavuye mu nzira yavuze iprona ya, ya consilia aravuga copa aravuga na fnl ya jacques bigirimana urumva ni hahandi nyene tuguma turi iyo migambwe ababikurikira baravuga yuko iyo migambwe i- i- i- i- i- i- i- ifatanye canke ifitanye ubugenzi ah, na- n'umugambi uri ku butegetsi urumva ni nk'uko umugambi wonyene woba wavuze uti ikibazo twagitoreye inyishu ntitubandane icyo rero urumva ni hahandi nyine twasubiye bi- tugize bya bindi nyine mushantahe eh, daniel kabuto ikibazo cyo kwama abarundi bambambira amakungu eka harimwo abashinga ntahe bijunja harimwo injabwenge nyinshi ariko abo bantu bose ntibashobore kwicara hamwe ngo bagire ico bapfunditse ico kibazo umushinga ntahe eh, eh, Jean Bekimansimani yakiza ashikirije mu kivuga kwiki
Eh, abarundi nta na rimwe banka kwicara hamwe mugabo bishobora kuba bibagora kubera hajya eh, mu muryango na kera baragira umuhuza eh, umuntu ufasha ava- aba ata- atari mu muryango mugabo ari nk'umubanyi uburundi rero burafise ababanyi burafise inshuti mu gihe abarundi bibagoye bashobora kwikora kuri abo babanyi kuri izo nshuti kuri abo ba- abagenzi bakaza eka bakabumviriza bagahanura hama eh, niba ari ibere ryayaze bagashobora gusubiza hamwe eh, ata amaraso asetsa nk'igihugu eh, kigwe eh, mu ngorane urumva ibyo ntawo ntawovuga ko eh, atari ibintu bya- bya- byamye mu muco w'abarundi byo ku- guhanuza ni ibisanzwe ko abantu bahanuza urumva ku biri ko biraba ngaha eh, je na- nashikirije nti abo bavuga ko hari navuze nti hari nk'imigambwe itavuga i- itari muri leta itavuga rumwe usanzwe na leta kuko naho eh, uvuze nka kopa kopa ntiri muri leta uvuze fnl ya eh, jacques bigirimana ntiri muri leta hanyuma guca uvuga ngo ikangwa abo bose n'umugambwe umwe sivyo kuko ngira ubajije eh, abo nyene barongoye iyo migambwe n'abanywanyi babo ntibakubwira ko bari muri sinedefded abarondera amajwi ukwabo barondera begera abanywanyi babo bafite imiga- im- imigambi n'imigabo yabo itari iya sinedefded ivyo rero tworeka kuza turaca dufata ngo eh, ko abakeba abo ba eh, ba- barwanya leta bakoresheje eh, ni- rimwe na rimwe n'ijya migumuko bavuga ko abatarigiye mu migumuko ari kimwe na CNDF nabo tuvuga ngo abo bose ni ni bamwe ni CNDF de doyo byo sivyo ibyo nawe tujya kubitandukanya kubera eh, no kumenya kubitandukanya kubera nti- ntibari nti- si- si bamwe N'imigambwe Mugabo itandukanye.
ni abantu benshi ni abantu benshi usanga barondera amahoro barondera kumviriza icyo abarundi eh, bifuza kandi icyo abarundi bifuza bifuza amahoro bifuza umutekano bifuza ko eh, amatora yoba kandi eh, demokarasi ntisubira inyuma icyo nicyo abarundi banyotewe Egomeye.
ikindi novuga yavuze ati nk'ubu muriko mura bariko barategura amatora kandi ujya mu gwiseni udakwijije mu iteko ry'umukuru w'igihugu ryasohotse ejo hari ibyahinduwe bituma uko seni imeze ubu ishobora gufata ingingo zikaja mu ngiro mugabo bakabandanya barondera kandi bahanuza basaba aho bose bashobora kugira ico baterera kugira ngo bafashe kugira ngo bajya babiri batanze imihoho bashobore gusubirizwa Eh, tubibutse- Urumva, i- i- byose birajwe ishinga kandi mugabo barabikora kugira ngo ntihagire ikintu cyotuma eh, amatora twimirije ariyo atuma eh, igihugu kibana gifite inzego zitora n'abanya- n'abanyagihugu eh, bida- bidasiba Ivyo Yego, nivyo me- twambaye kugira ngo tuje mu matora kugira ngo nabo bose bashake ibiganiro nabo bose b'inshuti z'uburundi bakunda uburundi bashaka kudufasha badufashe kugira ngo ibiganiro byatangujwe n'uyu eh, ananijwe agatebaho atanga imi- imihoho reka ntibisubire inyuma ahubwo Ego me tubi- eh, ndabibutse tubandanye mushanahe kabuto ko muza burampa akanya gatoyi mu gihe muriko muratanga inyishu
bakunzi b'ijwi ry'amerika ijwi ry'amerika ryongeye ibiganiro mu kirundi n'ikinyarwanda mu gitondo uretse porogaramu itangira kuva isa kumi n'imwe n'igice twongeye amakuru isa kumi n'ebyiri isa moya n'isa mbiri mu gitondo ku gicamunsi ijwi ry'amerika ribagezaho amakuru isa kumi saa kumi n'imwe na saa kumi n'ebyiri amakuru n'ibiganiro bizibanda cyane ku burundi ni ku ijwi ry'amerika ku wa mbere kugera ku wa gatanu
tubibutse kandi ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'amerika turi kumwe n'umunywanyi jean bosco mwiriwe neza jean bosco Ndiwe neza.
muri hehe mu burundi muri hehe Ndi ndi Bujumbura mu Cibitoke.
urafise ikibazo unyarutse Oya nta kibazo mfise gusa atari intereranye z'abatumire.
yego duga ku ijambo Eh gusa mugaje eh nagomba mbwire uyu muntu mwatumire eh akora mu shiganganje by'imigenderanire. Halo?
Eh, bandanya duga ku ijambo Halo?
duga ku ijambo uranyumva Eh yuko yuko adasubira kuza arasubira gukoresha iri jambo ry'imigumuko ubundi mwerekano atandukanye n'imigumuko halo I- ico ni ikibazo gihambaye cyane rwose abantu bose bagira imyiyerekano basa bari mu migumuko naho mu migu- mu myiyerekano hashobora kuba abantu bamwe bamwe usanga bariko baratera nk'amabuye Iciyumviro- ico cyiyumviro wariko urashikiriza yego hari ikindi kintu kimwe ariko yego ku byerekeye uwo muntu ya- yatanze imihoho halo yego ba- duga ku ijambo turakumva
Eh, ntitwovuga yuko ari intsinzi ikomeye kubera ibyo ah, abagiye mw'ibaraba barondera n'ubu bakatavyo atabindi bitaraboneka halo yego me Eh, ico ni iciyumviro ciza cyane rwose
icyo nashiriza cya nyuma ni uko eh, urabye abantu bari ku butegetsi bavuga yuko ah, bari muri opozisiyo biteza utugali kugira ngo igihe cy'inzego kirengane nibaza yuko ko i- icyabitumye bizi- bigera aha bigeze ni uko base kumva ibyo abarundi n'abarundikazi basabye iyo baza kubikora hakiri kare baganira hakiri kare hatarahera iminsi ingana gutya ubu nibaza ko amatora aba- aba yarabaye cyane yoba yinjiye
Eh, ivyo abarundi basavye mu ntahe Jean Bosco mu bisanzwe ntibiramenyekana neza kuko abarundi bose eh, amajwi yabo yashikiriza mu matora reka tugaruke ku mushingantahe Jean Berkimanse Manirakiza ma- mu mushingantahe Jean Berkimanse itangwa ry'imihoho twamye tuvuga kuva kare rya Jenite Said Jenite eka abarundi bavuga ko mwavuze ko atari intsinzi ariko nashaka mu tubwire mbega ishyirahamwe mpuzamakungu ryo rishobora kuba ryakiriye gute iryo eka ingingo yafashwe n'abanyapolitike bo mu Burundi batavuga rumwe na leta bo kwiyamiriza umutegetsi wa ONU eka nkuko mwavuze kandi abarundi bakunda kwi eka gusaba ishirahamwe mpuzamakungu ngo rugire ico rifashije ubwo buteka iyo ngingo muyibaza ko ONU yoyo izo yakira gute Eh, urumva uko nasomye itangazo ryabo ryo mugiwe na n'irya oni bavuze bati baravyakiriye ni ukuvuga yuko bazoca barondera uwundi muntu ah, ah, aza gufasha muri ico kibazo urumva ah, nk'uko nabivuze ubwa mbere ikibazo ah, ba- baguma bi- bi- biyibagiza canke bavuga ati si ikibazo ni ico nyene cy'umukuru w'igihugu urumvise uwo mu- uwo munywanyi jean bosco arabivuze ati abantu bagiye mw'ibarabara ikibazo kimwe bari bafise ntikiratorerwa inyishu nico co kwitoza k'umukuru w'igihugu petero nkuru nziza ubugira gatatu aho nyanza amategeko ya amasha- ishita, ah, ibwi-